iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni kwa kabiri itariki cumi n'icenda y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkunikije ateganije ibiganiro vy'uyu munsi cyane cyane nk'abakotesheje niwe uca usanga bagenda baridoga jewe naje nukuri umuntu nahaye umurima yararimye araterura yarateruye nta n'urutete yazanye ari kugeza iyi saha nije nongeye kugaruka kandi kubabara ndiko ndariha abo n'abarimyi b'umuceri mu kiyaya c'imbo inama nkuru y'ishyirahamwe rya afurika yaraye isozereye ibikorwa vyayo inama mpuzamakungu ku bifungurwa ngirakamaro i kigali mu rwanda izi nkuru zose ntimutangwe ni mu kanya reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu hozine munezero muramutse neza hozine umwanya ni wawe udushikiza amakuru aduteguriye mwaramutse frederic mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi amakuru hirya no hino avugwa ni muri kenya aho ubutungane bwakubise intahe mu gahanga abapolisi bane ko aribo bishe umushikiriza manza wiri kimani n'uwo yaburanira josephat mwenda na hamwe n'umushoferi joseph mwiruri imigwi ijejwe hagati y'akazi na muntu ivuga ko imaze kugira amatohoza igasanga ko hari abantu benshi mu gihugu cya Kenya bicwa muri ubwo buryo atacamira ivyo igipolisi cya Kenya kirabihakana Isaac Okero umukuru w'ishirahamwe ry'abashikiriza manza muri Kenya avuga ko ubwo bwicanyi buriho muri Kenya kandi ko bariko barabikurikirana Okero avuga ko umushikiriza manza wiri Kimani ari we wa mbere apfuye muri ubwo buryo akavuga ko ivyashikiye Kimani abishobora gushikira no ku bandi bose abo bagabo batatu bapfuye biboneka bapfuye biboneka ko bishwe babanje guhohoterwa ubuzima igipolisi cya Kenya ntaco kirabivuga ko gushika ubu muri Somalia abanyagihugu bashika kuri 14 nibo baguye mu mishamirano yabaye hagati y'igisirikare cya Ethiopia n'abagwanyi ba Al-Shabaab aho ni mu manuko bushira uburengero abategetsi bo mu bura muri ako karere batuma urutoki igisirikare cya Ethiopia ko arico cakoze ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara ca Wardine mu ku birometero 30 uva mu gisagara ca Baudoa Ibrahim Isaac Yaro umushingamateka muri Somalia yavugiye ku ijwi rya Amerika ko yagendeye aho habereye ubwo bwicanyi agasanga hapfuye abanyagihugu bikekwa kuba ari abagwanyi ba Al-Shabaab abanyagihugu bavuga ko igisirikare ca Ethiopia cahaciye ku munsi w'Imana kiriko gihiga abagwanyi ba Al-Shabaab gihingutse ngo niho cinjira mu mazu gihitana abagabo 14 bari hagati y'imyaka 40 n'imyaka 18 umushinga umushinga mateka Isaac Yaro yavuze ko umwe mu bapfuye yitwa Aden Barir yari umutegetsi muri ico gisagara akaba yari uwo mu muryango wiwe Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirasaba abategetsi ba Turkiya n'iyindi migwi itandukanye aho muri Turkiya guhagarika imvugo iturira ni nyuma y'aho ubutegetsi buhagaritse abagomba guturi gu, abagomba guhirika leta ya Turkiya Amerika ivuga ko yizeye ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri izobandanya nk'uko yahora umuvugizi mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu wa Amerika Mark Turner yatangaje kuri uyu wa mbere ko batarajwe ishinga n'imigenderanire isanzwe iri hagati y'abajejwe umutekano muri ivyo bihugu bibiri ahubwo ko icari kibahuje gitosekara biturutse ko imvugo ku mvugo y'abategetsi ba Turkiya aho batuma urutoke Amerika mu gikorwa giherutse cyo gushaka gutembagaza ubutegetsi aho muri Turkiya igikorwa cyo gushaka guhigirika ubutegetsi muri Turkiya catumye imigenderanire hagati ya Amerika na Turkiya toho itos, itosekara aho ni mu gihe abategetsi ba Turkiya bitezwe mu nama i Washington muri Amerika mu mpera z'iyindwi inama izo kwigwa izo kwiga ku gikorwa Amerika iri kirakorana na Turkiya hamwe n'ishirahamwe OTAN mu kugwanya leta ya Kiislamu ibinyamakuru vyo mu gihugu c'ubudagi vyatangaje ko hari abantu batari bake bakomeretse muri gari ya moshi bariko baragerageza guhunga umugabo yasokoroye ishoka umushikiranganji w'intwaro yo hagati yavuze ko uyo musore w'imyaka cumi n'indwi yaturuka mu gihugu aturuka yaturuka mu gihugu ca afghanistan akaba yaba ngaho mu gihugu c'ubudagi igipolisi casoko casohoye icegeranyo kivuga ko uyu musore yari afise ishoka hamwe n'imbugita akaba yarashwe ariko aragerageza guhunga igipolisi kivuga ko abantu batatu bakomeretse cyane ubutegetsi ntaho buravuga ko coba cari igitero inzira zicamwo amagari ya moshi mu gisagara ca Oshenfort na Wurzburg zaciye zugagwa Gavin Long yahoze ari umusirikare w'umumarine yamenyekanye kuba ari we muntu yish- yi- yitwaje ibigwanisho yarashe abapolisi batatu akomeretsa n'abandi batatu mu gitondo cyo ku munsi w'imana muri leta ya Louisiana mu manuko bwa Amerika Gavin yari umumarine mu gisirikare ca Amerika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi aho yari afise ipete y'uburiyetena umutegetsi mukuru mu gi- w'igipolisi ca leta ya Louisiana Colonel Mike Edmondson yatangaje kwiraswa ry'abo bapolisi cari igikorwa cari categuwe neza bimwe mu vyo Gavin Long yati- yanditse ku butumwa bwa Twitter ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'indwi ya- vyatangaza ko ubwicanyi ari yo nyishu kwiganda kwi- kwikandamizwa ry'abirabure muri Amerika Gavin Long yari yarashwe mu kurasa ya- yarishwe mu kurasana n'igipolisi inyuma y'uko yishe abapolisi batatu mu gisagara ca Baton Rouge muri leta ya Louisiana aha niho amakuru yo hirya no hino agarukiye murakoze urakoze hozine ku makuru wahejeje kudushikiriza i kigali mu rwanda ejo ku munsi wa mbere ku muhingamo niho hasozerwa inama y'abakuru b'ibihugu n'abamareta bahuriye mu ishyirahamwe rya afurika imwe mu ngingo abatetsi bashyitse ko kandi bemeza ko ikomeye n'umugambi wo kurungika ingabo zicungira umutekano muri sudani yo mu manuko muri iki gihe ibintu bitifashe neza ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa iyi nama yari imaze iminsi umunani ibera i kigali mu rwanda isoje ifata imyanzuro ikurikira ku ikubitiro abategetsi bakuru b'ibihugu ku mugabane wa afurika bahuriye mu muryango wa afurika yunze ubumwe banzuye ko bagomba kugira umugabane wigenga mu by'ubukungu ku buryo buri gihugu kigomba kubigiramo uruhare banzuye kandi ko mu gihe kitazwi uyu muryango uzohereza ingabo zo gucunga amahoro muri sudani y'epfo magingo yahari intambara bababajwe n'abaturage bo muri sudani y'epfo bari gupfa ntibagaragaza umubare w'ingabo bazohereza baravuga ko zizagenda zisanga iz'umuryango w'abibumbye zisanzwe mu butumwa bw'amahoro bafata uyu mwanzuro barawubona nk'umwe mu yakemura ibibazo by'indyane za politike zikunze kuranga uyu mugabane wa afurika ibibazo by'uburundi nabyo byafashe umwanya muri ibi biganiro ariko nta ngabo bazoherezayo baravuga ko hazabaho gukomeza gushyira ingufu mu biganiro bihuza abarundi bafatiye ku biriho kuri ubu iyi nama kandi irangiye ishyizeho urupapuro rw'inzira ku mugabane wa afurika ni urupapuro rw'inzira ku ikubitiro ruzakoreshwa n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abadiplomate rukazagera no kuri rubanda rusanzwe mu myaka izaza bararugaragaza nk'uruzoroshya imigenderanire ku batuye umugabane wa afurika mu rugamba rwo kwiteza imbere iyi nama isize igihugu cya maroke cyongeye kwemererwa kuba umunyamuryango w'uyu muryango wa afurika yunze ubumwe nk'uko bigaragara mu mbwirwaruhame y'umwami wa maroke mohamed wa gatandatu maroke iravuga ko yabitekerejeho nyuma yo gusabwa n'ibihugu by'inshuti kugaruka muri uyu muryango igasanga igihe cyari kigeze nyuma y'imyaka isaga mirongo itatu yarawuvuyemo iravuga ko nimara kugeramo nk'umunyamuryango izafatanya n'ibihugu bya afurika mu guteza imbere uyu mugabane hibandwa ku bibazo bihangayikishije uyu mugabane nk'iterabwoba n'ibindi perezida w'uyu muryango idirisi debi itino icyarimwe n'umukuru w'igihugu cya cadi yabwiye itangazamakuru ko ari uburenganzira bwa maroke kuba yagaruka muri uyu muryango mugari kuko ari igihugu cya afurika ntawagikumira ariko ntihagaragara uburyo bizanyuzwamo ngo iki gihugu kigaruke uretse ko bikiri mu magambo yo gusaba no kwemererwa amatora y'umunyamabanga w'uyu muryango wagombaga gusimbura dr nkosazana dlamini zuma birangiye yimuriwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha impamvu abakandida bagombaga guhatanira uyu mwanya ntibabashije kugwa ku majwi yarakenewe kuko nta n'umwe wagejeje bibiri bya gatatu by'amajwi ibihugu bihuriye mu muryango w'ubukungu wa afurika y'uburengerazuba ecowas byari byasabye ko ayo matora yasubikwa ku bwa ECOWAS nta mukandida wari ushoboye mu bagombaga guhatanira uwo mwanya ufatiye ku murongo abategetsi ba Afurika bahagazeho nyuma y'iyi nama barifuza kubona Afurika yigenga mu by'ubukungu itekanye kandi Afurika y'abaturage banezerewe bumva ibintu kimwe ariko nabo ubwabo baracyumvisha ko bagifite urugendo rurerure bwana Idriss Deby Nous avons du chemin à parcourir.
dufite urugendo rurerure byinshi byo gukora kugira ngo afurika igire ubumwe ifatanyiriza hamwe ikomeye itekanye y'uburumbuke Et surtout y'ubusugire souveraine.
nyuma y'inama ku nshuro ya makumyabiri na karindwi y'umuryango wa afurika yunze ubumwe biteganijwe ko inama itaha ku nshuro ya makumyabiri n'umunani izabereye Addis Abeba muri etiyopiya ku byiciro bikuru by'uyu muryango ari naho hazabera amatora yo gusimbura dr zuma eka bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali benshi mu nywanyi bishyirahamwe SRDI rijejwe uburimyi mu kiyaya c'imbo muri komine gihanga y'intara ya bubanza barima igiterwa c'umuceri ntibiteze kwimbura muri uyu mwaka basoroma umuceri abakozi iryo shirahamwe begeranya kuko baheraniye iryo shirahamwe amafaranga atari make nk'uko vyemezwa n'uwurirongoye ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka abo barinyi b'umuceri b'igihanga basanzwe ari abanywanyi ba SRDI ishyirahamwe rikurikiranira hafi iterambere mu by'uburimyi mu kiyaya c'imbo bavuga ko intandaro ya byose yabaye mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu bagiriza iryo shirahamwe kuba ryabahaye imbuto zigwaye atamwimbu zabahaye abo barinyi b'umuceri bashikiriza ko mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu mu bigwati bitandatu mu kigwati ca kane ariho honyine habonetse umwimbu batanga akarorero ko mu murima umwe bari biteze umwimbu w'imifuko mirongo ine batarengeje umwimbu w'imifuko itatu ngo niko guca bumvikana ko bazoriha buri mwaka amafaranga baheraniye ishyirahamwe SRDI uno mwaka bibiri na cumi na gatandatu umwimbu w'umuceri wari wabonetse aha mu kiyaya ca Gihanga nk'uko abo barimyi b'umuceri bavyemeza ariko abo barimyi bababazwa n'ingene ubuyobozi bwa SRDI bwarenze ku masezerano bari bagiraniye n'abo barimyi amasezerano yo kwishura ideni mu kiringo c'imyaka itatu ubu bagenya uwo muceri abakozi ba SRDI begeranya umwimbo wose nk'uko vyemezwa n'uno murimyi avuga ko atagira ayacira n'ayamira anavuga ko iyo ngingo yafashwe gihutihuti barigifashe gihutihuti ntibari kubigenza uko borindiye bakareba nko mu myaka ibiri ko nta mwaka umuntu atariha hari igihe umuntu aronka n'igihe umuntu abura nk'ubu rero benshi batari biteguye ko banyaga iyo miceri cyane cyane nk'abakotesheje niwe uca usanga bagenda baridoga naho mwene umurima we bavuga ati amadeni ndaruhutse ko mvuye ko urabye kandi ugaca usanga nabo b'amadeni nyene hari nawe usanga baca bagira amatati n'uwo yakotesheje mwene umurima ati none umwimbi wanje ko bawutwaye je nzowusubizwa gute n'uwo mwene umurima je ku bwanje ko byari kugenda kubera yuko babonye ko umwaka uheze twari twarahomvye bari kurindira bagafata barabye umudeni uheranye bagaca bajyana mukeya ubundi nabo bagasigira umuryango nawo ukajya bamwe muri abo barimyi na cane cane baba bakotesheje imirima yabo ku bandi bantu hanyuma ntibarihe SRDI barakenguruka iyo ngingo yo kurihisha ku nguvu uno mukenyezi ni umwe mu bashima iyo ngingo kubabara urababara nk'akarorero jewe nihereyeko jewe naje n'ukuri umuntu nahaye umurima yararimye araterura mu mwaka uheze yarateruye nta n'urutete yazanye nageze aho nja kuraba nsanga umuceri yarateruye ari ugeze iyi saha nije nongeye kugaruka kandi kubabara ndiko ndariha n'ubu sinohava mvuga ngo ndababaye cyane na jewe umuceri barawuteruye ariko jewe ibi bintu byaranezereje umuyobozi mukuru wa SRDI Butoyi Terence Novice aremeza ko bari bumvikanye n'abarimyi biturutse ku ruhombo bagize kubera ko umuceri wari watewe n'indwara mu mwaka uheze ko bategerezwa kuriha inshuro zitatu ariko bitasigura imyaka itatu ashikiriza ariko ko bafashe ingingo yo kubarihisha uko bari ko babikora muri kino gihe kubera ko hari abadafise intumbero yo kuriha ku bushake bwabo kare umunyagihugu niwe yizanira ibyo yishyura akabishyikana eh, aho bita ku bibanda aho hari amahangari ariko twamaze kubona yuko abantu batariha neza batabikunda batariha na cyane cyane abari mu makomite ajya batwara abandi ugasanga harishe umuntu umwe iyo twabonye yuko twafata ingingo y'uko bose bashobora kurya dufashanyije rero abo bakomite twabonye yuko abantu bagerageza bagasanga abantu bagiko bagenya kuko ikintu kimaze gushika muhira kiragoye bagaca bavuga bati rero agace kajanye n'ivya esede naka a agace kajanye n'abandi baduheranye naka hama tugateranya ico tubishire mu kibanda iwacu amakuru twakuye ngahe gihanga anemezwa n'abarimyi b'umuceri ni uko ufise umurima w'amahare mirongo itanu ahabwa na srdi ibiro mirongo itanu by'imbuto y'umuceri ibiro mirongo irindwi na bitanu by'ifumbire y'ikizungu hamwe n'amafaranga ibihumbi ijana by'amarundi ibyo akabyishura yimbuye ibubanza evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
i kigali mu rwanda harakoraniye abahinga mu bijanye n'ibyo kugenzura ibifungurwa muri afurika ibihugu cumi na bitanu byo muri afurika y'ubuseruko na afurika yo hagati nibyo byaserukiwe iyo nama yatunganijwe na fao ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ibyo gufungura ni inkuru ya mugenzi wacu tabita mu kamusoni iyi nama yahuje ibihugu cumi na bitanu byo mu gace ka afurika y'ubuseruko na afurika yo hagati intumbero yayo ni ugufasha abahinga mu bijyanye no gufungura muri afurika kugira bamenye uko boza baragenzura ibyo abantu bafungura muri afurika kugira ntibibatera indwara amashyirahamwe mpuzamakungu hajejwe ibyo gufungura neza yifuza ko amaleta yo muri afurika yoshiraho amategeko n'imigambi yo gufasha abahinga n'ababajejwe icyo gisata gukora akazi kabo neza intambamyi zagiye ziribonekeza ni uko mu bihugu bitandukanye bigize uyu mugabane abajejwe kugenzura ubuziranenge mu bijanye n'ibifungurwa baba badafise ubumenyi bukwiriye canke uburenganzira bwo gufata no gushengeza ababa batanga ibifungurwa vyanduye dr kamanzi jean umukozi wa fao ajejwe kuraba uko imfungurwa abantu bafungura ku mugabane wa afurika ziba zimeze ku buryo zidatera abantu indwara twa kazi kacu ni ugufasha za leta ku buryo zirwanya indwara ziturutse ku biribwa ushobora kurya ikintu kikagutera indwara ibyo rero nibyo tutifuza dushaka yuko abantu bafungura bakamererwa neza aho gufungura ibintu bikabatera indwara mu bihugu byose birahari imbogamizi ni uko mu bihugu byinshi usanga nta mategeko bagenderaho umuinspekteri araza yasanga ibi- ibifungurwa bidakurikije amategeko ugasanga nta tegeko rimuha uburenganzira bwo kubifata hari minisiteri nyinshi agriculture sante bureau of standards ugasanga umwe yikorera ibye undi agakora ibye ugasanga hari za duplication ikindi cya gatatu aba inspecteur usanga nta formation bafite umwe mu bariko barakurikirana izi nyigisho akaba n'umuhinga mu bijanye no gukingira no kugenzura ibifungurwa atubwira ico yiteze kunguka muri iyi nama agereranije n'uko vyahora Nous pensons qu'au sortir de cet atelier, nous puissions acquérir twizeye ko inyuma y'inama tuzoba dufise ubumenyi bukwiriye bushasha tuzoshira mu ngiro mu bihugu vyacu tubanje guhimiriza abafata ingingo mu vya politike kugira badufashe gushiraho ivyankenerwa mu bijanye no gufungura neza kuko birakenewe cane muri iki gihe afurika ishaka kwinjira neza mu rudandazwa mpuzamakungu en ce moment où l'Afrique veut rentrer dans, en plein fouet dans le domaine euh, du commerce international.
iyi nama ibereye muri afurika y'ubuseruko ibaye iya kabiri ni mu gihe ya mbere yari yabereye muri afurika y'umumanuko iya gatatu nayo itegekanijwe kubera muri afurika y'uburengero i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika abanyagihugu basabwa gutanga kotizasiyo mu kwivuza muri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bavuga ko imirwi bashyizwemo itihwejwe neza maze bigatuma hari n'abibuze ku rutonde rw'ibiciro by'imirwi bategerezwa kuba barimwo abo banyagihugu bavuga ko ivyo bibazo byababereye inzitizi zituma bativuza muri iki gihe ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi ari i kigali kuva ubwisungane mu kwivuza bwashyirwa mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ubu umuturage wese asabwa kwishyura ubwisungane mu kwivuza abanje kwibona ku rutonde ngo arebe icyiciro cy'ubudehe yashyizwemo abone kwishyura amafaranga asabwa mu kwivuza kubera amakosa amwe n'amwe yagiye agaragara muri ibi byiciro bishya by'ubudehe abaturage baravuga ko byababereye inzitizi zituma batabasha kubona ubwisungane mu kwivuza bushyashya ubu bakaba barwara bakananirwa kujya kwivuza abandi bamwe baganira n'ijwi rya amerika tugiye gusanga dusanga ngo abakene ngo turishu ngo nitwe twishubuye abenshi nta nubwo barishe ngo ndavuga none ko muciye bitatu mukamuroga n'umupfakazi nkaba mfite abana abana barindwi uraza barabigwa n'iki ngo woya ngo wowe ngo umugabo yarapfuye ngo asiga ibintu ubu ngubu nari narishyuye kuri sako barambwira ngo nzagenda bantireho sitaporingi bamukashe muri ibyo byose banegetse numva nabibasha kuko mfite n'ubumuga ntabwo nabasha kubikora ubwo nimba byanze ndatuza nyine ndabyakira ni ukuvuga ngo twarishyuraga tukishyura ubwo niba ari mu cyiciro kihe twishyuraga bitatu noneho tugiye kureba muri ibi byasohotse turibura ntitwagira ahantu hamwe twibona buriya mfite umwana urwaye yagize ikibazo ahinamirana akaguru ntabwo nzi ikintu yabaye nyine amuzanye hano kuri mituweli izi ngizi zari ziriho ntabwo bamuvuye bambwiye ko itakyemewe ibyiciro by'ubudehe bishya nibyo byabaye ishingiro ry'ikiguzi umuturage asabwa ngo abone ubwisungane mu kwivuza ibi byiciro by'ubudehe byasohotse mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka hari bamwe mu baturage kugeza ubu bataramenya ibyiciro bashyizwemo bikaba impamvu ikomeye yo kutamenya amafaranga batanga mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza haza n'ikindi cyiciro cy'abibonye ku rutonde rw'ibyiciro by'ubudehe ariko bagasanga barashyizwe mu cyiciro cya gatatu cyangwa icya kane ubundi kijyamo abantu bifashije bigatuma abaturage batabasha kwivuza mu gihe barwaye madamu monika tumukunde umukozi ushinzwe ubwisungane mu kwifuza ku kigo nderabuzima cya remera mu mujyi wa kigali yabwiye ijwi rya amerika zimwe mu ngorane zatangiye kwigaragaza kuva umwaka wa mituweli utangiye muri uku kwezi kwa karindwi rero imbogamizi dufite kuba tutaragera kure cyane turacyohereza abantu ho babaruriwe turacyakira ababaruwe ababaruwe nabi barimo gusubira mu midugudu bakabisubiramo mu byiciro by'ubudehe ni uko hariho abaturage wenda batubwira bati ntabwo turimo kandi niho twari dutuye nk'uwo muntu turamusubiza mu buyobozi bwo hasi akajya kubaza hari n'abandi bavuga bati badushyize mu cyiciro cya kane badushyize mu cyiciro cya gatatu turi abakene ugasanga rimwe na rimwe wenda nabo kubanza kuburana kuva mu byiciro nabyo wenda birabatinze ibyo ngibyo nabyo biriho turamusubiza hasi akabanza akaburana minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari iherutse gutangaza ko ibyo abaturage bakomeje kuvuga ko bisanze mu byiciro by'ubudehe badakwiriye atari byo ko ahubwo abaturage benshi baba bifuza ko bashyirwa mu cyiciro cya mbere kugira ngo bakunde bazafashwe uyu ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu kabaramba rivera ndumva iki kintu atari cyo ahubwo ikibazo cyabayemo ni abaturage bose bashaka kujya mu cyiciro cya mbere bumvaga icyiciro cya mbere n'icya kabiri gifashwa ibi byiciro twabisubiyemo inshuro nyinshi cyane ariko ugasanga ni hahandi abaturage bicaye nyine bagashaka kwishyira mu byiciro abayobozi ntibakurikire ibi byiciro by'ubudehe bishya nta mazina bigaragaza usibye kuvuga gusa icyiciro cya mbere icya kabiri icya gatatu n'icya kane icyiciro cya mbere nicyo cyonyine abaturage bakigaragaramo bonyine bemerewe gufashwa na leta yaba mu bwisungane mu kwivuza mu burezi bw'abanyeshuri n'ibindi iki cyiciro kigaragaramo abaturage basaga miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane bakennye cyane batagira aho gutura ndetse no kubona ikibatunga umunsi ku munsi biba bigoranye naho icyiciro cya kabiri n'icya gatatu abaturage babirimo bazajya birihira amafaranga ibihumbi bitatu buri muntu iki cyiciro cya kabiri n'icya gatatu nicyo kirimo abanyarwanda benshi cyane ugereranyije n'umubare w'abatuye u rwanda icyiciro cya nyuma cya kane kirimo abantu bakomeye bari ku mwanya w'abadiregiteri mu mirimo ya leta abacuruzi bakomeye abanyenganda ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu iki cyiciro gifite abantu batarenga ibihumbi mirongo itanu n'umunani bangana na zeru n'ibice bitanu ku ijana abari muri iki cyiciro bo basabwa kwishyura amafaranga ibihumbi birindwi y'ubwisungane mu kwivuza iki cyiciro cyagaragayemo n'abaturage basanzwe b'abakene baragishyizwemo nabo aba nabo basaba umunsi ku munsi ko bavanwa muri uru rwego rwisumbuye bashyizwemo kandi batarukwiriye gukosora icyiciro cy'ubudehe ahagaragara agaragaye amakosa bimaze gutuma abaturage benshi batitabira kwishyura ubwisungane mu kwivuza kandi baba bafite umuhate wo kuyatangira igihe ariko n'abarwayi ugasanga barabura uko bivuza muri iki gihe ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza cyari giherutse gutangaza ko abanyarwanda bagera kuri mirongo itatu na batatu ku ijana aribo bamaze kwishyura ubwisungane mu kwivuza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ibiziga bya willy kimani yahora ari umushyikirizamanza akongera agakorera amatohoza mu ishyirahamwe rijejwe iby'ubutungane rya amerika igm mu mpfunyapfunyo hamwe na josephat mwenda yaburanira hamwe na josephat mwiruri umushoferi mu ishyirahamwe igm byatowe itariki indwi z'uku kwezi kw'indwi ku nkengera y'igisagara cya machakos mu buseruko bwa nairobi willy kimani yavugira josephat mwenda yemeza ko yari yarafashwe n'abapolisi uko ari batatu bari banyurujwe itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatandatu inyuma y'urubanza bari bavuyemwo muri sentare i nairobi abapolisi batatu baregwa kuba barakoze ubwo bwicanyi bararengutse imbere ya sentare nkuru aho i nairobi ku itariki cumi n'umwe z'uku kwezi kw'indwi icyo gihe basabiwe kuba barafunzwe iminsi cumi n'ine mu kurindira ikiva mu matohoza urubanza ruzosubira gusasa imbere ya sentare itariki cumi n'umunani itariki imwe y'uku kwezi kw'indwi abaserukira ibihugu byabo muri kenya baturuka muri leta zunze ubumwe za amerika australia denmark ubudage ubuholande ubusuwede n'ubwongereza barasohoye hamwe itangazo bavuga ko ibiro baserukira byafashije mu bijyanye n'urwo rubanza bavuga ko abajejwe gukingira agateka kazina muntu bafise uruhara runini muri icyo gikorwa cyo gukingira agateka kazina muntu no gukomeza ubutungane bakavuga kandi ko biyemeje gushyigikira igikorwa cyabo no kubakingira bavuga kandi ko abakoze ubwo bwicanyi aba ari bo bose baba abanyagihugu cyangwa abapolisi bategerezwa kuzokurikiranwa n'ibyo byaha bakoze ubwo rwandiko ruvuga kandi ko gukurikirana ibyaha abapolisi bakora ari ngombwa mu gutuza ukudahana ibyaha mu gipolisi no gukomeza umutekano kandi umutekano ku banyakenya bose
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gihe ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twashikirije hozine
incamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko muri kenya ubutungane bwakubise intahe mu gahanga abapolisi bane ko ari bo bishe umushikirizamanza Willy Kimani n'uwo yaburanira Josephat Mwenda hamwe n'umushoferi Joseph Muiruri umugwi imigwi ijejwe agateka kazina muntu ivuga ko imaze kugira amatohoza igasanga ko hari abantu benshi mu gihugu ca Kenya bicwa muri ubwo buryo atacamira igipolisi icyo igipolisi ca Kenya kirabihakana muri Somalia abanyagihugu bashika kuri 14 nibo baguye mu mishamirano yabaye hagati y'igisirikare ca Ethiopia n'abagwanyi ba Al-Shabaab aho ni mu manuko bushira uburengero abategetsi bo muri ako karere batuma urutoki igisirikare ca Ethiopia ko arico cakoze ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara ca Wardin uh, mu ku birometero 30 uva mu gisagara ca Baidoa Igihugu cha leta zunze ubumwe za Amerika kirasaba abategetsi ba Turkiya n'iyindi migwi itandukanye aho muri Turkiya guhagarika imvugo iturira ni nyuma y'aho ubutegetsi buhagariki bu, buhagaritse abagomba guhirika leta ya Turkiya Amerika ivuga ko yizeye ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri izobandanya nk'uko yahora ibinyamakuru byo mu gihugu cy'ubudagi uh, byatangaje ko hari abantu batari bake bakomeretse muri gari ya moshi bariko baragerageza guhunga umugabo yasokoroye ishoka umushikiranganji w'intwaro yo hagati yavuze ko uyu musore w'imyaka cumi n'indwi yaturuka mu gihugu cya afghanistan akaba yaba aho mu gihugu cy'ubudagi yahavuye ya, ya rero araswa Gavin Long yahoze ari umusirikare w'umumarine yamenyekanye kuba ari we kuba ari muntu yitwaje ibigwanisho yarashe abapolisi batatu akomeretsa n'abandi batatu mu gitondo cyo ku munsi w'imana muri leta ya Louisiane mu bumanuko bwa Amerika Gavin yari umumarine w'igisirikare cya Amerika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi aho yari afise ipete y'uburiyetena umutegetsi mukuru w'igipolisi cya leta ya Louisiane Colonel Mike Edmondson yatangaje kwiraswa ry'abo bapolisi cari igikorwa cari categuwe neza bimwe mu byo Gavin Long yanditse ku butumwa bwa Twitter ku itariki 13 z'ukwezi kw'indwi byatangaje byatangaza ko ubwicanyi ari bwo nyishu kwikandamizwa ry'abayirabure muri Amerika mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na mugenzi wacu yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na hosine munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.